Ini Radyo Izwi rya Amerika radiyo ijwi rya amerika isaminanira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na fide niyo ngabo mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika kaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha leta y'uburundi yatangaje icivuga catumye abarundi bane bari mu bari barongoye amashyirahamwe aharanira agateka kazina muntu bahagarikwa ku munsi wa kane igihe bariko baje ikambara muri uganda bagakoresha amafaranga tutazi ukungene aza twari twabimenye ukungene bagiye kwitunganya amafaranga baronse rero turiko turarondera ukungene angana kugira tumenye ukuri kose turashobora gusanga ari nka bimwe bita ngo finansema ya terorisme
uwo ni martin ninteretse umushikiranganji w'uburundi ajejwe umutekano n'intwaro yo hagati abarundi barenga amajana atatu bariko barasaba ubuhungiro muri repubulika ya demokarasi ya kongo bari ahitwa sange muri teritwari ya buvira bavuga ko impamvu bariko basaba ubuhungiro ari uko leta y'uburundi yabambuye amatongo yabo bari basanzwe barimamwo ari mu ntara za cibitoke na bubanza muri repubulika ya demokarasi ya kongo umugenzi w'ikigega umugenzuzi w'ikigega ca leta yasabye ko amafaranga igihugu c'ubushinwa kizoba riha yo- yongerezwa ko imiliyaridi cumi n'indwi z'amadolari abanyamerika ku yandi madolari yari mu masezerano yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani ajanye n'icukugwa ry'ubutare aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye byagiraho umujani mu kanya gato amakuru yo hirya no hino ku isi muri repubulika ya demokarasi ya kongo umugenzuzi w'ikigega ca leta yasabye ko amafaranga y'igihugu c'ubushinwa kizoba riha yongerezwa ko imiliyaridi cumi n'indwi z'amadolari z'abanya- y'abanyamerika ku yandi madolari yari mu masezerano yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani ajanye n'icukurwa ry'ubutare ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu timishimwe raporo yabonywe n'ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters uyu munsi wa gatanu ivuga ko nubwo ari amakuru akiganirwaho n'ibihugu byombi bitabujije ubushinwa gukangarana ambasaderi wabwo muri kongo yavuze ko yatunguwe na raporo y'umugenzuzi w'imari ya leta yumvikanisha ko ibi ari ibintu byo kurenganya ubushinwa nta kuri kwabyo ubutegetsi bwa felix tshisekedi bwagiye busubiramo kenshi amasezerano kongo yagiye igirana n'ubushinwa ku butegetsi bw'uwamubanjirije joseph kabila ibi bikaba byumvikana ko uyu munsi kongo iramutse isabye andi mafaranga y'inyongera kuyo ubushinwa bushora muri kongo nta cyaba gitangaje isosiyete yo mu bushinwa yubaka imihanda ya gari ya moshi yemeye kubaka iyo mihanda muri kongo n'ibitaro nayo igahabwa umugabane wa 68 ku ijana mu gucukura amabuye y'agaciro arimo kobalite n'umuringa ambasade y'ubushinwa yakomeje ivuga ko amasezerano yari yarakozwe mbere yari urugero rwiza rw'ubufatanye hakiyongeraho ibyo perezida Tshisekedi ubwo avuga ku mishinga ya kongo abwira ibindi bihugu kugeza ubu abashoramari b'abashinwa bari bamaze gutanga miliyoni zigera kuri magana inani na makumyabiri n'ebyiri z'amadolari kuyo bemeye agera kuri miliyari eshatu ubu umugenzuzi w'imari ya leta yayongereye agera kuri miliyari cumi na zirindwi
imyoneke mu budagi hariko harabera inama mpuzamakungu ku vy'umutekano perezida wa ukraine volodimir zelenski ari mu bitabiriye ariko ku buhinga bwa none ibikuru bikuru mu vyo yashikirije mu ijambo ryiwe tubibaze mugenzi wacu diane nini ntazwe mu ijambo ryiwe yashikirije kuri videwo perezida wa ukraine volodimir zelenski yasabye indongozi z'isi kwihutisha umugambi wo gushigikira igihugu ciwe mu vya gisirikare yagize ati ni ngombwa ko twihuta ni ngombwa ko tunyarutsa gushira mu ngiro amasezerano yo kudufasha mu vya gisirikare tukaronka ibigwanisho vyo kuburizamwo inguvu z'uburusiya agakiza k'igihugu cacu kari mu kwihutisha umugambi wo kudutabara mu ndwi imwe rudende umwaka uzoba urumanye uburusiya butanguye gutera ukraine biruko mu gihe ata kimenyetso co gucureha kw'intambara cibonekeza hagati y'ivyo bihugu bibiri amakungu arimwo na ukraine ubwayo akeka ko igenekerezo rya mirongo ibiri na kane uku kwezi kw'isabukuru y'umwaka umwe w'intambara hagati y'uburusiya na ukraine uburusiya buzogaba imvura y'ibitero ku butaka bwa ukraine hagati aho abahinga basanga amahigwe yo guheza iyo ntambara biciye mu nzira ya kidiplomasiya ateragabanuka perezida wa ukraine mu ijambo ryiwe ry'uno munsi ku wa gatanu yongeye agira ati uko biri biragoye kwizera ko ukraine izotahukana intsinzi ukraine kandi mwumve ko atariyo ya nyuma uburusiya busotoye inyuma yacu putine azobandanya atera n'ibindi bihugu chancelier w'ubudagi asa nk'umwishura yemereye perezida wa ukraine ko igihugu ciwe kizobandanya gutanga imfashanyo zaba iza gisirikare iz'amafaranga n'ubundi butabazi igihe cose bizoba ari ngombwa uwo mutegetsi w'ubudagi yasabye ibihugu byose birimo cane cane ibigize ubumwe bwa buraya bibishoboye gufashisha ukraine ibiduga vy'intambara ubushikiranganji bwo kwivuna umwasi mu bwongereza nabwo bukaba bwemeje ko amakuru bukura mu masoko yabwo yo mu burusiya yerekana ko kuva intambara y'uburusiya na ukraine yaduka ingabo z'uburusiya ziri hagati y'ibihumbi mirongo ine n'ibihumbi mirongo itandatu arizo zimaze kugwa ku rugamba mu gihe amaze gukomereka bari hagati y'ibihumbi ijana na mirongo irindwi na bitanu n'ibihumbi amajana abiri
urakoze diane turukiya ibandanya kurokora abasambukiwe ko n'inyubakwa byatewe na nyamugigima yumvikanye muri icyo gihugu igenekerezo rya gatandatu ryo ku kwezi ibindi na mugenzi wacu diane nini ntazo inyuma y'iminsi irenga cumi humvikanye nyamugigima muri turukiya no muri siriya abajejwe gutabara muri turukiya bavuze ko uno munsi kwa gatanu barokoye umuyabaga w'umuhungu bamuvana mu bibomoke yari amazemwo amasaha amajana abiri na mirongo itandatu uyu muyabaga w'imyaka cumi n'ine yitwa osman halebiye akirokogwa yaciye atwarwa ku bitaro vyo mu ntara ya antakiya iri mu buseruko bw'ico gihugu ca turki uyu muyabaga yarokowe uno munsi aje akurikira abandi babiri b'imyaka mirongo ibiri n'itandatu n'imyaka mirongo itatu n'itatu bari mu banyuma abajeje ubutabazi barokoye muri turukiya nyamugigima yumvikanye muri turukiya na siriya igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa kabiri turimwo yari ku rugero rwa magnitude indwi n'ibice umunani niyo nyamugigima imaze guhitana abantu benshi mu mateka ya turukiya hari abatanguye kwagiriza abajejwe igisata c'ukubaka muri turukiya ko hari amategeko batubahirije gutyo bikaza kuvyara ugusenyuka kw'inyubakwa zitandukanye zasenyaguritse muri ico gihugu abamaze kumenyekana ko bahitanywe n'iyo nyamugigima muri turukiya na siriya bompi barenze ibihumbi mirongo ine na kimwe abenshi muri abo akaba ari abo muri turukiya
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi no kuri internet we we we akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini abakuru b'ibihugu byo mu karere ka afurika mu buseruko bitavye inama ku gihugu ca Republika ya Demokrasi ya Kongo irongowe na perezida wa Angola Joao Lourenço afatikanije na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye asanzwe ari we arongoye ishirahamwe EAC ryo mu karere bagarutse ku ngingo zijanye no kugarukana amahoro mu gihugu ca Republika ya Demokrasi ya Kongo bapfundikiye mu nama zabereye i Nairobi no mu gihugu ca Kenya hamwe n'i Rwanda muri Angola ku rubuga rwa Twitter ibiro nshingwabikorwa by'uwo muryango vyanditse bivuga ko abakuru b'ibihugu vyo mu karere bahaye imigwi yitwaje ibigwanisho yose itariki ya nyuma yo kwigenekerezo rya mirongo itatu ry'ukwezi kwa gatatu kugira ngo ibe yavuye mu duce no mu bisagara yigaruriye ubwo butumwa kuri twitter buvuga kandi ko abo bategetsi basabye ko imigwi yose yitwaje ibigwanisho itanga agahengwe buno nyene kugira ngo n'abahunze ingo zabo bazisubiremwo nk'uko urwo rwandiko rubivuga abakuru b'ibihugu bari muri iyo nama bagarutse no ku kibazo c'impunzi ziri mu rwanda no muri uganda baraheza basaba ko zitahukanwa mu gihugu ca Republika ya Demokrasi ya Kongo. Mu Burundi, Martin Ninteretse, umushikiranganje ajejwe umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu, yemeza ko hari abaserukira amashirahamwe yigenga bane bapfungiwe mu biro vy'iperereza ry'ico gihugu ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Eroje Wirikaneza araduha ibindi kuri iyi nkuru.
abo bagore batatu n'umugabo umwe baserukira amashirahamwe yaharanira agateka kazina muntu mu Burundi bakaba bahagaritswe n'igendereza ry'ico gihugu mu gatondo ko ku munsi wa kabiri Odase Havyarimana aserukira imbere y'amategeko wa PDH rihanira amahoro no guteza imbere agateka ka muntu Silvana n'amahoro n'umuyobozi nshingwabikorwa w'iryo shirahamwe Sonia Ndikumasabo nawe akaba umukuru w'ishirahamwe ry'abakenyezi b'abarundikazi bize amategeko AFJB na Marie Merusabe umuhuzabikorwa muri iryo shirahamwe bafungiwe mu gashobo k'igendereza ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura Bujumbura nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yabitumenyesheje kuva bagihagarikwa bafatiwe ku kibuga c'indege ca Bujumbura igihe bari berekeje mu nama yabahuza na bamwe mu bakorana Kampala muri Uganda bagitabwa muri yompi abategetsi b'uburundi nta kintu kinini bashimye kubivugako mugabo umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano martin niteretse ubu yakuyeho impari yatangaje ko abahagaritswe bari bamaze amezi atatu yose bakorwako itohoza kandi ko bakorana n'amashyirahamwe atemewe n'igihugu si igihuha si igihuha hari abantu bane bafashwe ku kibuga c'indege muri iyi ndwi bari bagiye mu nama i kampala mu buganda ni ivyo nyene babwira bene igihugu baravuga bakorana n'ishirahamwe ryiyonkoye gukorana n'uburundi bamwe bimwe bita ong bagaca bakorana n'amashirahamwe bimwe bita sosiyete sivile amwe yemewe n'ayandi atemewe bagakoresha amafaranga tutazi ukungene aza bagakoresha ibintu byinshi uburyo bwinshi cyane twari tubimaze ko nk'amezi atatu tubidoriye bukebuke burya rero hajya twari twabimenye ukungene bagiye kwitunganya tuvuga tuti reka rero tubabaze neza ubu bariko barabazwa ibitari bike turamaze kubimenya mugabo umenye ko igihugu kirararigwa ubundi akorera rimwe muri ayo mashyirahamwe abiri yahagarikiwe ingozi mu buraruko bw'u burundi ni prosper runyange ajejwe igisata c'amatongo muri apdh umushikiranganji niteretse avuga ko inzego z'umutekano n'igendereza zikeka ko amafaranga bahabwa ashobora gukoreshwa mu bikorwa by'iterabwoba igihugu kirararigwa kuko ntidukeneye ko hari abantu baza kutwihisha ko umenga turiko turakorana nk'abarundi umenga turi mu mugambi umwe wo guteza imbere igihugu kumbe bamaze gukwepa, gukwepa kugira baje gukorana n'abashaka kudurumaniza igihugu kuko urinze uja kwinyegeza twe turavuga ayo mafaranga uri kurazana amafaranga baronse rero turiko turarondera ukungene angana kugira tumenye ukuri kose turashobora gusanga ari nka bimwe bita ngo finansema ya terorisme byose turiko turabirondera kugira tumenye ukuri kwavyo ibyo rero babwira ati ni urukurukuru oya si urukurukuru bane barafashwe bafatiwe kuri aeroport uwundi umwe yafatiwe ingozi kandi dosiye iri kwigenda neza tuzababwira icavuyemo mu misitsi mu rugendo yahoramo mu burundi komiseri akaba n'intumwa idasanzwe y'umwe bwa buraya yajejwe ibibazo vy'agateka kazina muntu imon girmo yavuze ko akiri intambamyi nyinshi mu gisata c'agateka kazina muntu muri ico gihugu
hari ibibazo by'agateka kazina muntu mu gihugu mu biganiro nagize twaragarutse ku kudahana ingorane z'amashyirahamwe yigenga n'ikibazo gikomeye cy'itangazamakuru hamwe n'impinduka mu butungane
mu burundi amashyirahamwe yigenga atari make yarataye aromoka inyuma y'injyane zaturutse ku kindi kiringo cateye impari ca nyakwigendera perezida pierre nkurunziza mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bamwe mu bayahagarariye baronderwa n'ubutungane bubagiriza kwifatanya n'abagerageje gutembagaza ubutegetsi muri uwo mwaka bamwe mu bagize amashirahamwe akorera hanze y'igihugu hamwe na mpuzamakungu bakora ku burundi bavuga ko ubu amashirahamwe yemeye kuguma ku butaka bw'ico gihugu yaba y'abarundi n'ay'abanyamahanga atayandi masaganiriza afise atari ukwemera gukora ico ubutegetsi bwifuza harimwo kuringaniza ibitigiri vy'abahutu n'abatutsi bayakoramwo hisunzwe ibitigiri vy'amasezerano yarusha avuga kugabanganya ubutegetsi mu nzego za leta muri iyi myaka iheze amashyirahamwe atari make yategetswe n'ubushikiranganji bw'intwara yo hagati mu gihugu kubikora gutyo ijwi rya amerika ryagerageje kurondera umushikirizamanza kizigenza wa repubulika silvestre nyandwi kugira rimenye niba baregwa bamaze kugezwa imbere y'umushikirizamanza kugira bumvirize ariko ku murongo wa telefone ntiyitavye mu butumwa bwanditse kuri whatsapp yadusubije aturamutsa ariko ntaco yashimye kubivuga ko kuva perezida ndayishimiye yaroye ku butegetsi abaharanira agateka ka kiremwa muntu yaroye ku butegetsi bari mu buroko babiri baramaze kurekurwa hamwe n'umwe yafunzwe yamaze kuja mu mabanga imbere y'aba batanu nta yindi mpirimbanyi yari mu munyororo mu burundi icaha c'iterabwoba bikekwa ko gihanishwa munyororo w'imyaka iri hagati ya cumi na mirongo ibiri nk'uko ingingo y'amajana atandatu na mirongo ine na rimwe y'iteko mpanavyaha ry'uburundi bivuga mu gihe hari abantu bishwe kubera ico caha uwucagirizwa ashobora gufungwa ubuzima bwiwe bwose eroje buri kaneza ijwi rya amerika
nitwa nibizi jean marie vianney mperereye mu ntara y'uburengerazuba mu karere ka karongi nkaba nkunda kumva radiyo cyane kuko imfasha kumenya amakuru y'u rwanda y'isi yose yerekeye ubukungu amakuru yerekeranye n'ubukerarugendo politiki abantu ubuzima imikino imyidagaduro ndetse n'ikoranabuhanga tutibagiwe n'ubutabera nda radiyo cyane ariko cyane cyane voice of america ijwi rya amerika
abarundi barenga amajana atatu bariko barasaba ubuhungiro muri repubulika ya demokarasi ya kongo bari ahitwa sange muri teritwari ya uvira bavuga ko impamvu bariko basaba ubuhungiro ari uko leta y'uburundi yabambuye amatongo yabo bari basanzwe barimamwo ari mu ntara za cibitoke na bubanza inkuru dushikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo
aba barundi bari gusaba ubuhungiro muri kongo baza bavuye mu ntara za kibitoki na bubanza bari mu nkambi y'agateganyo ya sange bamwe muri bo twabasanze aho bakambitse munsi y'ibiti abandi nabo twabasanze mu bihangari biri mu nkambi ndetse no hanze yayo aba barundi bavuga yuko impamvu bari gusaba ubuhungiro ari uko leta yabambuye aho bari basanzwe bahinga muri mabayi ahitwa nyarure na rugombo ahitwa mbazamiduha ndetse no mu mataba no mu kibira cya rukoko iradukunda lidiya amaze ukwezi kose ageze mu nkambi y'agateganyo ya sangi avuga yuko yahisemo kuza gusaba ubuhungiro muri kongo bitewe n'uko leta yatwayeho yari asanzwe akorera imirimo y'ubuhinzi mu ntara ya bubanza nkaba naje ngaha mu isange mvuye mu burundi ahantu bita igihanga bagize batwaka amatongo muri rukoko na mataba no ku mucanga barahatwaka bamaze kuhatwaka tubura iyo tuva niyo tugiye iyo duca ingero y'abana tufata agahinga ko ku zino iyo ahanye ntahamubona tugorewe muri aba barundi kandi bari mu nkambi y'agateganyo ya sange hari abagaragaza yuko kuba leta inyuze imihanda mu mazu yabo ndetse no mu mirima yabo ntibahingurane aribyo bituma bahitamo guhunga uburundi agaparasera nahora mbamo nari narubakishije inzu nabamo rero kurya bakora ibarabara imodoka rero bambika imashini kiraza gica kirabomora kibomoye ntaho turi bwitware baradukuramo nta kuduha umuzibukira tubirya bigenda uku turangara umwana akaturira ko nimbara aho tugiye kwaka indaro yaye nimutuviraho nimugende ku agaparasera nari mfise kuba hace kagwa mu barabara baca bagatwara ntisigara nduko maze gusigara nduko ndabura ico mfata n'ico ndeka abana n'abakomeza bandirirako ndabona ko ubuzima bwanje n'abana butakaye mpitamo komoka ndavayo ndahunga mpungira ino kugira ngo nitore aseri ndabe ico yomfasha aba barundi bari gusaba ubuhungiro bavuga yuko kandi aho bakambitse mu biti biri hanze y'inkambi y'agateganyo ya sange bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo inzara hano tuhaba nabi tukubitwa n'imvura ngaha hanze kurya nta kuntu turya ngaha tudahangayitse ntiturya uboho basaze badufata abakongomani nta muntu agenda kurondera akanzi kwa karongi umwe mu bayobozi bashinzwe impunzi muri buvira avuga yuko muri iyi nkambi y'agateganyo ya sange abenshi muri abo barundi magana atatu basaba ubuhungiro bavuga yuko bafite ibibazo by'amatongo bagiye bambugwa na leta y'uburundi twandikiye abayobozi b'intara cy'ibitoki na bubanza ahaturuka aba barundi bari gusaba ubuhungiro kubera leta ibambura aho bari basanzwe bahinga maze mu butumwa bugufi guverineri n'intara cy'ibitoki kare mu bizoza yohereje ijwi rya amerika atubwira yuko abo barundi bavuga yuko leta yabatse amatongo ari ibinyoma kuko itongo rya nyarure ari itongo rya leta naho ijyambazamiduha ari itongo rya kojerko kompanyi de gerance dikoto mu butumwa twandikiye guverineri w'intara ya bubanza nizigiyimana cleofas tumubaza iby'abo baturage bahunga intara ye kubera bambugwa amatongo ari muri rukoko na mataba yadusubije yuko hari abantu bahoraga barima aho basirikare bitoreza kurasa ubu rero ikigo cya gisirikare cyababujije gusubirayo kubera igisirikare nacyo kigomba kubakorera ibikorwa byacu uyu muyobozi akomeza kuvuga yuko ikigo cya gisirikare kivuga yuko kuva kera ayo matongo ari ay'igisirikare abanyagihugu nabo bakavuga yuko ari ayabo uyu muyobozi avuga yuko hashyizweho komisiyo iri gutohoza neza kuri icyo kibazo imibare itangwa na aseri yerekana yuko muri repubulika ya demokarasi ya kongo hari impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo ine ziri mu makambi ya rusenda na murongwe ndetse no mu nkambi z'agateganyo za sange na kavimvira vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
urakoze vedasite kuri iyo nkuru radiyo ijwi rya amerika i washington dc ibikorwa byo kurondera abasenyukiwe ko n'amazu kubera nyamugigima muri turikiya birabandanya nyuma y'indwi irenga iyo nyamugigima igiteye isibe muri turikiya no muri siriya gushika ku munsi w'ejo hari abagitorwa bagihema mu bihugu byarungitse abahinga mu byerekeye gutabara muri turikiya harimo uburundi bwarungitse abapolisi bakorera mu gisata cyo gutabara bagera kuri cumi ambasade y'uburundi muri turikiya yabwiye ijwi rya amerika ko abarundi bagiye gutabara muri icyo gihugu barungitswe bisabwe na turikiya naho bariko bafatwa mu mugongo n'uburundi barungitswe mu ntara zasinzikaye gusumba izindi mu kiganiro muri sanga mugenzi wacu diane nini nahazwe yagiranye na ambasaderi gerard bikebako asurikira uburundi i ankara yasubiye ku bibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika yongera adondagura izo ntara zasinzikaye kurusumba izindi ahanini eh, ni intara zishika indwi ariko izashoboye gusinzikara cyane ni intara zishika zine hariho intara yitwa karahamaman intara yitwa gaziantep hakabaho n'intara yitwa taye na malakia izo nizo ahanini zashoboye gusinzikara cyane kurusha izindi zose Eh, na nizo ahanini hariko hakorerwamo ibikorwa bijyanye no kurondera eh, abo baba bagihema canke abo baba bamaze kwitaba umuremyi muri izo ntara hari abarundi babarizwayo bakaba babarizwayo amakuru yabo bite ngaha muri turikiya hariyo abarundi batari bake nahone na cane cane abanyeshuri hariho rero abarundi bari mu ntara zitandukanye muri zo nyene zashoboye kugira ibyago ariko mu makuru twashoboye gutohoza yose twasanze ko ata barundi ahanini baguye muri iryo sanganya harimo n'abakinnyi b'abarundi batari bake bari ngaho muri turukiya bakina umupira w'amaguru bobo bari amahoro bose yego ha- abakinyi bakina umupira ngaha muri turikiya bari amahoro kuko benshi muri bo bari mu ntara bita malakia Eh, muri ino minsi hariho bamwe twavuganye nta ngorane zabashikiye kiretse ko murazi ko twese abantu turi hano muri kino gihugu eh, ca turikiya nta muntu bitaretse gutera ubwoba marcel uherereye hehe ndi i kigali mu rwanda ndashaka kubaza ambasaderi uwo mutingito wabaye muri turukiya na siriya ntabwo muramenya niba nta banyarwanda baba baherereye mu bice byagizweho ingaruka n'umutingito baba baragiriyemo ibibazo ngo muri wenda mwaba mufite imibare yabo icyo ni icya mbere icya kabiri turi kubona uburyo ubutabazi buri kugenda bwoherezwa ibihugu byohereza abahinga mu gutabara byohereza abapolisi abasirikare n'abandi bafite ubuhinga buhambaye mu gutabara abantu ariko ahanini ugasanga ubufasha buri guhabwa turukiya siriya nubwo ari bake bagiyeho ibibazo ariko nabo barabigize ejo bundi baranatatse ko nta mahema bafite wenda niba ari ukubera ari ikibazo cy'umutekano ntabwo byaba ari kwa kundi usanga umuntu ukurusha ubushobozi iteka ryose aba akurusha n'ijambo ko aba ari kohereza abata- ubutabazi bwose ahanini buri kwerekezwa muri turukiya icyo ni ikibazo cya kabiri ikibazo cya gatatu uyu munsi nyuma y'umutingito byabaye hagiye gukurikiraho ingaruka zindi z'ibibazo byinshi bitandukanye nko gushyingura abo bantu mu wenda bazabashyingura mu binogo rusange cyangwa se hari ubundi buryo bizagenda iriya ntara nka kuriya habaye umutingito hashobora kuzongera gukorerwa ibindi bikorwa abantu bakongera bakubaka hagaturwa byaba bifata igihe kingana iki ese bishobora guhita bikorwa vuba murakoze n'ibyo bibazo bitatu ngira ngo munsubizeho urakoze marcel reka dusubize ijambo ambasaderi gerard bikeba ko abishyura ambasaderi mikoro igwanyu ku tubazo twa eh, twa marcel mu rwanda ku kibazo cya mbere kijyanye n'igitigiri cy'abanyarwanda baba baragize ingorane muri byo Eh, kugeza ubu amakuru adusumira ntabwo twari twumve ko hariho abanyarwanda eh, baba baragize ikibazo ariko kugira ngo ntange inyishu itomoye byohava bingora nibaza ko umugenzange w'u rwanda uzoheza mukamutumira agatanga inyishu itomoye hanyuma ku kijyanye na siriya je nibaza ko naho nyene ikibazo cabaye muri siriya nico cabaye ngaha muri turikiya rero eh, ivyo bihugu bibiri vyagiye bironka imfashanyo y'abantu baje kubafasha batandukanye ariko ahanini jewe nakurikiranye cyane eh, aba- abaje gufasha bavuye eh, mu bihugu bitandukanye baje gufasha mu gihugu ca siriya ca- ca turikiya kuko ahanini igihugu ca siriya si cyo ndanakiraba urumva rero ko byohava bingora kugira ngo ntange inyishu zitomoye hanyuma hariho ikibazo yashikirije aricyo cya nyuma eh, kijyanye no gushingura abantu nk'uko musanzwe mubizi ahantu habaye ingorane nk'izo n'ingorane zo kubafuba hajya usanga eh, ari ibintu bitoroshe kubera ko eh, atari ibintu baba biteguriye Eh, ni ukuvuga rero ko eh, n'uburyo bwo kubashingura uhora usanga bi- bigorana kuvuga rero bariko bagerageza bafatikanije eh, n'abandi inshuti abagenzi kugira ngo eh, barabe ukuntu bobafasha kuba n'abo bantu bashikiwe n'ibyago Ya, hari akandi kabazo yanabajije ati ubu ko ico gihugu uko avyumva bizokoroha ko gisubira kwiyubakaga ambasade aho mugeze amaso uko ibintu vyononekaye aho mwashitse bizotwara umwanya cane Eh, mu by'ukuri bizotwara umwanya kugira ngo ciyubake neza nk'uko cahora kuko murazi yuko intara zasinzikaye eh, ni nyinshi zishika cumi eh, ha- hononekaye ibintu bitari bike cyane cyane cyane mpereye ku mazu amazu ya- ya- ya- yahenutse ni menshi uretse eh, n'abantu bapfuye ko ari benshi mugabo n'amazu ni menshi cyane hanyuma hari amabarabara yononekaye hariho n'ibibuga by'indege byononekaye Eh, nibaza yuko bizofata igihe kugira ngo iki gihugu gisubire kimere nk'uko cyari kimeze muri izo ntara Eh, murazi yuko iki gihugu ni igihugu cyariko kiratera imbere cyane Eh, ariko rero urumva icyo kiza cyaje kije gisubiza utwigoro tumwe tumwe eh, muri izo ntara inyuma bizofata igihe kirekire kugira eh, bubake ayo mazu bongere bayasubize amabarabara uko yahora canke ibibuga vy'indege uko vyahora Ni Nibaza ko vyinshi.
bizofata umwanya e, ibibuga vy'indege vyononekaye vyo bari vyinshi Eh, urazi ino mu ntuzeye muri iki gihugu eh, intara yose usanga ifise ikibuga c'indege urumva rero hariho ibibuga by'indege bi- bimwe bimwe bishika nka bitandatu usanga byarasadutsemwo eh, imigaga donc bategerezwa kubanza kuzokubaka kugira ngo indege zishobore kugenda neza nk'uko byahora murakoze twakire na emmanuel ku yindi murongo wa telefone emmanuel ikaze ku ijwi rya amerika
murakoze cyane Ubu rero ndi Gaye kampala Emmanuel.
masaka kampala masaka havugwa make
Mm, kampala masaka ni amahoro usibye ko izuba ari ryinshi kabisa nta kibazo mu kwihangana ah, aha natwe akabeho karaturembereje co kimwe no muri turikiya ngira ngo turi mu bihe vy'imbeho Mhm.
Aha turi mu bihe by'imbeho n'ibihe bya nyamugigima dore ko bitatworoheye kuri abo bavandimwe bacu bari muri siriya na turukiya Mm.
ariko twakomeza kubihanganisha kabisa twa ikibazo nabaza ese abaturage bamenya gute ko nyamugigima igiye kubaho ese iterwa n'iki urakoze manuel gusa umuhinga mu vya mu vy'imi- ah, mu vyo mu vya nyamugigima tubwiye ko agifatiriwe ariko akabazo wabajije ndafise uko nogahindukiza kugira ngo wumve uko ushobora kumva ko nyamugigima yatanguye ugira umunsi mwiza uh, ambasaderi reka mpindukiza akabazo ka emmanuel muri masaka yari yabaje ngo umuntu yomenya gute nyamugigima ahubwo reka mbaze mwavyumvise gute bigitanguye mwaramenye ko ari nyamugigima canke mwagira ngo ni inzu iyi mu myaka afise maze kumva uko nyamugigima ihora izi ikarengana mu kanya gatoya ukumva nyene ko inzu inyi- inyi- ishoboye kunyiganyiga canke ukumva ko nawe wiwe hari ikintu guhungabanije uri mu nzu rero ukuntu twabyumvise eh, igihe byatangura byari ibintu bidasanzwe kuko eh, warashobora kubona ko ah, aho u- uri wicaye ko eh, n'ibibambazi bisa nk'uko biriko biranyiganga urumva rero ko ntibyari bisanzwe ntiyari nyamugigima isanzwe byari ibintu birengeje ibyo twahora twumva eh, turi nko mu burundi canke uri ahantu aho ariho hose Eh, urumva rero byari ibintu biteye ubwoba aho mvuga nko ngaha ankara naragerageje kubaza umurundi yari gaziantep arambwira ko hari igihe yaza gufata nk'i- nk'ikintu kikamunanira gufata kubera ko eh, yabona ko inzu iguma i- izungagirika Eh, urumva rero sinzi ukuntu ushobora kubisigura kiretse umuhinga ariko byari ibintu biteye ubwoba kuko eh, byaragigimba cyane kurusha uko twari dusanzwe tubizi Mm, hariho ambasadori biriko birafatwa nka nk'ico twokwita igitangaro Ah, hari nko nk'akana bavuga kafise amezi abiri kitwa harit ali tala ka- karokotse inyuma y'amasaha ijana na mirongo ibiri n'umunani bagasanga munsi y'ibibomoka aho kari kari kwa mama wawo wiwe we yamaze kwitaba imana ariko kuko agikomeye
inshuti rero mwese mwariko mukurikirana ibiganiro byacu hano turangirije amakuru tuba tubafitiye muri aka kanya mubandanye mutwumviriza kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika